Nas uhinzi n'ubworozi umuhinzi mworozi umusaruro wawe ugana inganda uzagera ku isoko ufite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana rusi yahanganye na mukase ku mugaragaro ese mugaga yaje kubyitwaramo ate mukurikire umukino umucacaka twumvikane a- ab'inyuma mu- mutuze ariko ntimukarogoye bose nyakubahwa umwanya ni uwawe
Eh, mm, urakoze senzage kunsabira abantu gutuza Eh, ijambo ry'uyu munsi rero rigizwe n'ingingo eshatu ingingo ya mbere ni ukugira ngo mbaganuze ku byiza twabashije kugeraho kandi mubigizemo uruhare rukomeye cyane kuba twaragize rero umusaruro ushimishije ndaza kubibashimira nabyo ingingo ya kabiri ni ukumfasha gushimira imana ku buryo bukomeye kubera ko umwana wanjye rusiya nari maze iminsi ntazi aho aherereye yaragarutse amahoro ingingo rero ya gatatu ni inama amaze iminsi nshaka kubagira yo kugira ngo muzibumbire hamwe mu mashyirahamwe mbese muzakore ishyirahamwe ry'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo nanjye ubwanjye ninshaka kugira icyo mbafasha nzabafashe mu buryo bunyoroheye kandi rero uretse nanjye burya na leta iradushishikariza gukorera hamwe mu mashyirahamwe kugira ngo nigira icyo ishaka gufasha aba- abantu byorohe kandi mbese buri wese ajye agerwaho mu buryo bworoshye
Eh, nibyo rwose arakoze mugaga nako arakoze paturo Eh, nyakubahwa rero paturo wacu bagenzi banjye bampaye inshingano itoroshye yo kubavugira kandi ntazi ikiri ku mutima wa buri wese ariko rwose nk'uko ubizi sinzi niba hari umuntu utakwishimira rwose kwishyira hamwe n'abandi Eh, kandi koko wa mugani wawe nibyo na leta rwose idushishikariza Eh, murakoze kumpa amashyi Eh, ah, hagati aho rero umu- umu- rwose natwe turagushimira bamwe muri twebwe watugabiye inka kandi birumvikana ko natwe tugomba umva senza tu- tuzoroza abandi Se- se- rwose senzage Ndakumva.
mbabarire kuguca mu ijambo ariko ntabwo rwose wa- wakurira ubwatsi ku nzoga nabaterekeye Hmm? rwose nawe ntugakabye Eh, Hmm?
eh.
Eh, ubwo niwe ngo izawe rwose eh, uza- uzarivugireho rwose amagambo ushaka cyangwa amagambo nk'ayo uri kuvuga Eh, eh, urakoze rwose kunkosora urakoze Eh, noneho rero bavandimwe nshuti reka nkomeze ijambo ryanjye Eh, nagira ngo nshimire rusiya rwose nanamubwira ngo aragahora agaruka kuko muri rwose make rusiya mbese bwo ni ukuvuga ngo a- a- aragahora agenda kugira ngo abone uko agaruka ariko senza koko rwose rwose rwose ururimi ruba runyereye kandi rega burya n'ikinyarwanda ni ururimi rw'abahanga Eh, nta- nta nta kibazo igitekerezo cyawe cyumvikanye Eh, murakoze murako- murakoze ubwo rero ndumva ibyo kwishyira hamwe ntawe ubirwanya Oya, turabishyigikiye rwose Eh, Eh, mbese ni ukuvuga ngo ni ugu- mutangire mutekereze uko byashyirwa mu bikorwa kuko ubu ngubu ibihe byo gushoka ibishanga biregereje Hmm? aho mugomba kujya guhinga imboga ndetse n'imiceri Eh, Eh, nanjye nzababera umujyanama ukomeye cyane urumva yego Eh, ndetse n'aho bikomeye mbatera inkunga ibyo nkubwira urabyumva mariti ndakumva rwose papa rusi ubundi rero rwose gucutika rwose ntabwo ari ikosa urumva gusa nanjye nyine nk'umubyeyi ntagomba nifuza ko umwana wanjye ubuzima bwe bwajya mu kaga cyangwa ngo bugire ikibazo rwose ndabyumva papa rusi niba rero wumva ufite umugambi ku mwana wanjye ugomba kuba umugabo uhamye naho ubundi rwose ntabwo nabyemera Eh, ndabyumva kandi ngomba kubiharanira Hee, Mm.
ubwo rero nari natekereje ko nyine mu rwego rwo gufasha kuba umugabo uhamye nyawe Mm.
ariko kandi nanagushimira ko wagize uruhare mu mu itahuka rya rusiya Mm, ndakumva navuze rwose ntinagura moto Eh.
ubundi nkayigukopa ukazajya ukora unyishyura moto Hehe.
ndagushimira Kigufasha cyane rwose.
papa rusi Mm.
urakoze rwose uri umuntu mwiza umenya ariko ko ari ukubikuguriza rwose nta kibazo Eh, izaba yanditse ku mazina yanjye noneho nyuma nurangiza kuyishyura nzayikwegurira nabyumvise kandi nabishimiye Mm.
ese muraho mariti muraho
aho neza yego ko wadusiye se rusiye adahari nari mbizi ko adahari Mm.
Yari- yari yanterefone ambwira ko agiye gusura tante we wapfushije inka
ndumva mwavuganye koko
maritini ni wari wamutumyeho Mm.
nashakaga ko tuvugana ese Mm.
musanze ariko naringeye
ngaho sha maritini Mm, ubwo nyine umugambi ni uwo
ndabishimye rwose murakoze eee sawa rero harwe karame
uzi ko na n'ubu telefone ya veterineri yananiye uti ni ukuri yawe none se ubwo biragenda bite reka ndakajya kumuhiga rwose sinaryama ngo nsinzire erega buriya indwara rero haha si akantu ubwirwa ntayo nzi rwose irakanyagwa iyo igeze mu kiraro Mm.
irakubura ni indwara yandura cyane kandi ishobora kwica amatungo menshi mu gihe gito Eh, noneho kandi ikibi cyayo ntigira umuti mana we ariko se koko wabyumvise neza ko ariyo yishe inka ya nyina wabo wa rusiya
erega ibimenyetso byayo birazwi Mm.
ruhaha Mm.
ruhaha ni indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero bw'amatungo
Eh, urumva jyewe nitwa kagina Mm, nigeze kukubaza amakuru y'umugore wanjye wanciye inyuma akabyarana na bosi we erega mba nabibonye Mm, hanyuma si iyo nzaniye nawe ni umukiriya eh, oya uyu mbese uyu ni inshuti yanjye yaje imperekeje Mm, Mm, aguherekeje mm.
ko mbona se nayo ibibazo byamurenze ayiwe ngo nyamara hagati ye n'umugore we nawe ishyamba si ryeru
ngo siryera umubyeyi Mm, mu biti inzuzi se wirebere oya oya rwose uretse kuzikubita Oya.
wizikubita ntamenya ibyo ntakeneye Mm, rega rwose wi- wi- wivunika rwose byazanamugarura Mm, nazigarukira Eh, ahubwo ukwanjye njyewe nagira ngo nkwibwirire ikitugenza ikindi kibagenza kihe se wa mugabo eh, mbese eh, ndashaka kurega wa ndashaka kurega wa mugabo nyine uriya wantereye umugore inda ubwo nta kindi nyine nabasabaga nagira ngo uzambere umutangabuhamya ngo umutangabuki wa mugabo ngo umutangabuki none se kuko ubizi neza u- ntiwambere Mbi- mbi- umutangabuhamya mbizi neza se byabaye mpari byabaye mpari none none none se ubwo mubyeyi ariko uba muzima wa mugabo we ibyo nakubwiye nabyeretswe n'inzuzi cisha make kagina vuge nziguye rero uzijyane mu rubanza noneho zizaba arizo zitanga ubwo Eh, buhamya oya oya se ngewe koko mubyeyi namenya kuzitera no gusoma ibyo zinyeretse none
inka yafashwe rero n'iyo ndwara Mm.
uyibwirwa n'uko ihumeka vuba vuba cyane Eh, kandi ku buryo bugoranye yeah.
urumva ubundi rero igata urukonda urukonda icishije mu mazuru no mu kanwa nibyo Mm.
Yo.
noneho rero si ugukorora ikavayo Mm.
kandi ubwo n'umuriro ruba rugeretse Eh, iba yazahaye pe kunuka se karwe nabyo se Mm. inka yafashwe na ruhaha Mm.
iranuka rwose ku buryo buteye ubwoba ndumva icyo cyaba ari ikimenyetso cyihariye pe hasi ugira ngo irihishira Mm, kandi ikibi cyayo kurusha ibindi mm.
ni uko itavurwa mbese burya Mm. kuyirinda rero Mm.
ni ugukingira amatungo yose yagaragayeho ibimenyetso by'iyo ndwara Eh, veterineri rero rwose murare mubonanye muhane gahunda nibiba ngombwa rwose ndamusanga iwe rwose ntabwo na- nakwicara bimeze bitya nta gutuza byo sinakubajije ariko
iki ko mbonye maritine atashye ashimira kandi binagaragara ko yishimye waba wamugaragarije ko kuzura na rusiya nta kibazo bitwaye wese ubona nabigenza ntikarwe
icya mbere nabanza gukora ni ukumuca muri uru rugo bagahurira hanze Hmm, ariko nawe si kimwe ariko no kubereka ko bashyigikiye urumva kubona bihisha si kimwe no kubaha rugari niba rwose byarakunaniye kumwiyama reka mbishyire mu mu nshingano zanjye ngewe ubwanjye urumva ariko karwera rwose ntugakunde gufata ibyemezo biheza inguni umva nkubwire mugabo wanjye ngewe ibyanjye urabizi ni ugushyuha cyangwa ni ugukonja ibyo by'akazi uyazi ngewe simbigenderamo rwose unyumve cyangwa ubyange
aha abagore baragwira noneho umenye ko ngiye kumugurira moto wampitana
erega mubyeyi ku- kuri polisi nibo bari batubwiye ngo tuzaze tugushake ujye gutanga ubuhamya rwose inkoni zamba mubyeyi ye Mm.
tubabarire rwose ngo hehe wa mugabo kuri polisi kuri polisi ubwo muragira ngo bazaze kunsoresha umusoro ku nyungu no kunyongera agaciro kandi na- na- nikorereraga mu bwihisho reka rero mbabwire uko bimeze eh tu- tugire inama nuko nuko wa mugabo we niba wiyemeje kunshyira ku karubanda mukantereza abanyamisoro uretse no kubihakana ubu ngiye guhangana namwe ndahangana namwe oya nta- oya A- ariko rero mubyeyi rwose njyewe nimushyire muri ibyo bintu byanyu Mm, naje muherekeje gusa Mm, rwose ntacyo nshaka hano mureke oya, yigendera amahoro none, ariko nanjye byari ukukubaza gusa kadina ni wowe oya byari ukukubaza gusa Eh, rero bi- ubwo bi- bibaye bidakunze rwose nta kibazo ha- nta kibazo habe na mba mba nkwambuye rwose ntuhangane natwe Ibyo rwose biganiro mubyeyi ntuhangane byanyu natwe birabishe.
rwose musoke mumvire mu nzu Eh, Ni- reka ni- tugende- nimugire vuba reka Ariko- tugende.
ariko tubabarire rwose.
ariko rwose n- ntuturakarire mubyeyi Simbarakarire.
mbese bi- birangirira aho Mu- mugende ntudukurikirane wowe ukabyara muzagaruke muzanywe n'ibindi bitari ibyo ngibyo mugende mugende
kagi ku bintu bitoroshye hahora ni iki haha uriya mupfumu narengiza ngo agiye kuturabya ifu ubundi natwe twari twabikira
ahubwo ubu ndibaza icyo nzavuga mu bugenzacyaha bantumiriye mutangabuhamya umva nawe ra ahubwo urabizi ibintu biraguhindukanye bagiye kukurega gusebanya akaga kagwira bakaba
ngaho rero
none se kanyi karame patro rwose ikintu gitumye wifuza ko tubonanira ahantu nk'aha ni ukubera iki koko
kubera uburemere bw'ibyo nshaka kukubwira ntabwo nifuzaga ko hagira n'uturabuko tuvugana ibyo bintu ni ibiki se kanyi
martine yari yambwiye ko wamwemereye kumugurira moto akazakora yishyura Mm. mwese ibyo birimo ikihe kibazo ikibazo nyine ni uko yatashye ngo yumva wamwishimiye ndetse ngo ukaba wanamubwiye amagambo asa nk'amuha uburenganzira bwo gukunda rusiya sinjye ariko wamuhaye uruhushya urumva twese twabimenye bakundana njye rero icyo nakoze ni ukumubuza kubikora mu bwihisho kuko ibyo byose ari byo bibyara ibintu bibi
none se ubwo urumva atari nko kumuha uburenganzira bwo gukomeza kumukunda yampaye inka rero nawe ugiye kumbera nka karwera ngo ndabashumuye aho ho rwose ndabibona kimwe na karwera ariko kankimba icyo koko nicyo wampamagariye kuvuga ngo urankeneye umva rero ndakwinginze Mm.
urukundo rwa rusiya na maritine ntabwo rushoboka ngo ntabwo rushoboka ntabwo rushoboka ngaho uzaba uze wowe ubifitiye ubushobozi njye ntabwo rwose mfite
icyo nashakaga kuvuga Eh, ni uko urukundo rwabo rudakwiye urukwiye ni urwande nande se rwose mbabarira unyumve ntumve kandi ntumve impamvu uvuga ibyo Mm? nanjye sinigeze mbishyigikira ariko rero nyine bigeze aho tugomba kubigenza gahoro oya nta gahoro rwose n'ibiroreri Ha, reka nigendere rwose ndumva uri kuntera igihe ngewe mbabarira wongere wicare nkubwire
wambwiye mpagaze se- sinumva muga ko ushaka kumenesha ibanga ibanga se mu mikundanire ya maritini na rusiya ni irihe ko bararanye se hari uruhushya se nari nabahaye ngo nemere ko nk'umubyeyi nakosheje muga ni ibanga rikomeye nibitseho none abana bagiye kurimenesha aha ya, mugira amabanga mubika iryo banga se utavuga yewe ubanza nawe wabuze umukoro
maritine ni umwana wawe uti burya nagiye kwa kagina ntwite ngize amahirwe mbyara umwana utaruzuza iminsi kagina ntiyigeze amenya iminsi yaburaga ngo avuke yabifashe muri rusange ko umwana yavutse mbere y'igihe kanyi urakomeje uragira ngo nkubwize iki kindi se koko
kuki wabimpishe se kubikubwira se byari bimaze iki ubundi iri ni ibanga nagapfanye nuko nanze ko tuzashyingira abavandimwe
kambayeho noneho Hmm? baranshinja uwo wonsa batazi ko imfura yareba iyo yanjye
ubu impamvu mbikubwiye Eh, nagira ngo dufatanye kurwanya urukundo rwakomera hagati ya maritine na rusiya ibyo tubishoboye ibanga nari nihariye n'ubundi ryaguma muri twembi gusa
eh, eh, eh, eh, none ubwo turabishobora tutabishobora se imana ibidufashemo aha yewe nzabandura
ayiwe ese ko maritine abaye umwana wa mugaga iri shyano bararikwiza he ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagri akadomo gov akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri